aracyari kumwe n'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuzi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi ku rubuga rwa interineti kuri wa esatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kome urubuga rwacu rwa facebook ni vowa radiyo yacu ikaze rero mwese nshuti bavandimwe mu kanya n'amakuru yo mu karere kera umunsi mukuru wa noweli abantu baranezerwa bakaryoherwa none ubu muri vile harakabutse nta n'ikintu kihari iyo ugize uti naronse impono yashoboye kuja kumbabura ivyo unina hazimana uwo ni umwe mu batuye umujyi wa bujumbura mu burundi avuga ko noheli ibasanze mu bukene bukabije iyi rero ni imwe mu nkuru twabateguriye zerekeye imyiteguro y'umunsi mukuru wa noheli turazibagezaho mu kanya mugome hafi ya radiyo yanyu amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho bamwe mu baba mu mujyi wa bujumbura bemeza ko batarimo guhimbaza umunsi mukuru wa noheli nk'uko byari bisanzwe kubera ubukene bwugarije imiryango yabo cyakora barashima ko uwo munsi mukuru ugeze bakomeye bakemeza ko biteguye kandi bawufite ku mutima remonzimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i bujumbura adufitiye inkuru irambuye mu mazu atandukanye mu gisagara ca bujumbura twaciyemwo ntihaboneka ibisharizo n'amatara aguma yaka nk'uko vyibonekeza ku yindi minsi mikuru aho abakristu bahimbaza ivuka rya yezu kristu ikindi cemezwa n'abavuganye n'ijwi rya amerika nuko imiryango myinshi ikenye arico gituma itashoboye kugurira impuzu nshasha abana bitirigwa uyo munsi mukuru bisanzwe kuri jewe mbona yuko utigeze unaba kuko kera umunsi mukuru wa noweli abantu baranezerwa bakaryoherwa nk'ubu unye jewe nagiye muri vile hirya y'ejo nasanze abandi batembereza ubushaza amakaroti none ubu muri vile harakabutse nta n'ikintu kihari uburyo abantu bari babufise vyaraboneka aho wosanga mu mamangazine mu isoko abantu bariko barasuma bariko baracanacana ko nyene ukabona ko abantu bavyiteguriye koko kuvyerekeranye n'ico bafungura canke ico bambara canke ico bambika abana mugabo ubu kubera ubukene buhari iyo ugize uti naronse impono yashoboye kuja kumbabura ivyo unina hazimana ibisigaye ugatekana kuko hakundi umuntu ari bugire ubukene umuntu aramenya ingene abubamwo isano rihari ni uko iguma ari noweli kw'izina iguma ari noweli ariko itandukaniro niyo ko noweli za kera abantu barahimbagwa bagahimbagwa kubera bafise icyo baha imiryango bafise icyo banezereza abana ariko ubu si cyo kimwe uburyo ntibukidukundiye abantu ntibakiduga ruguru ngo bajye gusasagara raba nk'ubu nta n'igitoro kihari abantu babuze iyo bajya n'iyo bava urumva umuntu ayumva ku izina gusa ahubwo umengo yasibye n'ugusiba reka na bamwe mu badandaza baremeza ko ibintu bidasohoka nk'uko bari babyiteze ku munsi nk'uyu abo badandaza bakemeza ko abagura n'abaza kwinezereza atari benshi bakibaza ko biva ku bukene buri mu gihugu nka jewe mbasanzwe niko ndadandaza ko ndabona haza abantu bake bake ubona ko bafise ubukene ubona ko ari bafise amikoro make ngereranije n'iyindi minsi mikuru bahora tubona mu mwaka uheze canke imyaka yaheze bahora baza ku bwinshi banezerewe basohokanye n'abana mugabo ubu bariko baza kamwe kamwe biboneka yuko umenga nta mikoro bafise naho biri uko abo nyene bemeza ko batawuhimbaje nk'uko vyahora barashima ko biteguye ku mutima kandi bagiye kurinahaza ivuka rya yezu bagashimira imana ko uyo munsi washise ari bazima umwe mu basengera mu idini rya katolika yemeza ko anezerewe kandi ko uyo munsi kuwemera yezu kristu ari umunsi wo gusabikanya no kwirimbura ku vyo umuntu yaranguye kugira yigarure uru nagiye gusenga ndashimira imana nyene ko yanshikanye umunsi nkiri muzima aha iwacu na kanyamuneza kuko noweli twari tumaze iminsi tuyitegurira kuva turi mu gihe c'ubushikiro ni igihe ciza kuri twebwe abakristu b'abakatolika kiradufasha gusubiza ubwenge inyuma ukiyumvira iyo tuva niyo turi ko turaja rero turahimbawe rwose ko uwo munsi n'umunsi w'akanyamuneza umukiza yatuvukiye imana iri kumwe natwe yaraje kubana natwe yarigize umuntu ibana natwe ni imana y'urukundo turanezerewe n'akanyamuneza ngaha iwacu umunsi mukuru w'ivuka rya yezu ngaha iwacu ku bw'umutima ni sawa twarawiteguriye cyane rwose ko twara nk'aho nsengera turagira nevene turawitegura nyine tukitunganya ku mutima mu itangazo inama nkuru y'abepiskopi katolika yasohoye mu ntumbero yo kwifuriza umunsi mukuru wa noweli abarundi iyo nama yemeje ko umutima w'urukundo imana yeretse abantu mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe hari agahaze kuko ibyo gusubiza hamwe byasubiye inyuma mu gihe hakiri abarundi bahunze igihugu cy'amavukiro abo ba episkope bagasaba abarundi bose n'indongozi z'igihugu gukurikiza inyigisho z'ijambo ry'imana n'impanuro batanga kuko ariyo nkingi y'ugushigikira ukuri ibujumbura remonze imana ijwi ry'amerika Remo urakoze kuri iyi nkuru tuve noneho mu Burundi tujye mu Rwanda turacyavuga amakuru yerekeranye na Noheli mu gihe habura amasaha make ngo isi yose yizihize uwo munsi mukuru wa Noheli i Kigali mu Rwanda ho abatari bake bashakaga kujya iwabo ku ivuko gusangira n'imiryango yabo babangamiwe no kubura imodoka zibatwara kubera ubwinshi bwabo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa aratubwira uko byari byifashe muri gare ya Nyabugogo
inyabugogo mu mujyi wa kigali mu kigo abagenzi bategeramo imodoka berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu abantu ni uruvunganzoka benshi barerekeza iwabo ku ivuko bitegura kwizihiza iminsi mikuru ya noheri na bonane ibura amasaha make gusa biragoye kubona imodoka zo kugendamo kubona itike y'imodoka ni ugutonda imirongo nayo miremire ijwi rya amerika yasanze benshi babuze ayo bacira n'ayo bamira ndimo kuvuga ngende igende kuko nayo twatanze dushobora ngomba bavuga ngo ngo muhagarare hano nubundi ni hano duhagarare urumva duhereye kuri uyu musaza wari n'umugore we berekeza i nyanza mu majyepfo y'u rwanda baravuga ko bageze i nyabugogo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nyamara saa saba z'amanywa bari bakirindiriye imodoka imodoka zatubanye ikibazo nk'ubu ngubu dore nagenda mu gitondo reba aya masaha ubwo wari werekeje hehe inyanza none ndakora kuri orizo ije bati iyawe ntiraza iyawe ntiraza ndi umusaza byose mbisobanukiwe kandi zero bampaye amata none urumva biragenda bite nyine ubu nanjye byanyobeye nanjye ubu ni ukuvuga ngo ese ndahindutsa n'ubundi ntagiye ese ndasubira mu macumbi njya gucumbika ndabigenza gute ko abanyantege nke byabaga ngombwa ko bashaka aho baba bicaye igihe bagitegereje kubona uko bava muri gare ya nyabugogo nk'uyu musaza twasanze i nyabugogo yerekeza i rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda ubwo abandi bari batonze umurongo we byamuyobeye maze ahitamo kwicara hagati mu murongo ahisemo kwicara dore barabyigana kandi ureba nshaje ariko rero hari uwo nohereje kuzana itike ubuse ufite icyizere cy'iko uza kubona tike uwo wagiye ntaza ampakanira turacumbika nari ngiye gusura uwo mwana ngo mbe ariyo nkuriye mu munsi mukuru wa noheli ubwo nimuyibura biragenda bitewe turarara ku mbaraza kuko nta muntu tuzi ahangaze muri kigali aha nyabugogo abajya kwizihiza iminsi mikuru ya noheli na bonane ni ingeri zose uyu mubyeyi wari waguze ibirugu yabwiye ijwi rya amerika ko aramutse abonye imodoka imugeza i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda akizihiza noheli n'umuryango we ngo yabishimira imana mfite umuntu uri kumfasha urimo hariya imbere ningira umugisha ngashyika ndashima imana mfukamye ndambuye ibiganza kuko sinjye urutabo bose bari aha ngaha twaringiye wabona itike ngataha nashima imana ejo hari icyo nakora ngeze mu rusengero biguteye ubwoba biteye ubwoba kubera ko abantu ari benshi abantu benshi bashatse kujya kuri gakondo urabona kubona itike ntibyoroshye iyi minsi mikuru ya noheli na bonani kuba yemera buri umwe agenda agira agaciro ayiha nk'uyu mubyeyi w'i rusizi ku ruhande rwanjye ntako bisa kuba buri gakondo n'ababyeyi na famiye mugasangira kuko abantu barapfuye muri ino minsi barapfa bamwe bazira impanuka abandi bazira indwara umuntu yageze ari muzima rero byaba byiza agiye gusangira umunsi mukuru nabo kuri gakondo bigeze nka saa kumi saa moya utarabona itike byagenda bite twabwira abashinzwe umutekano bakadufashamo bakatwereka aho twarara tukazagenda ejo uyu werekezaga ingororero nawe mu burengerazuba bw'u rwanda nawe ati umuntu agomba gutaha akajya kureba ababyeyi nyine urabona kuri noheli nyine umuntu agomba gutaha agasangira umunsi mukuru n'ababyeyi niyo mpamvu ubona tuba twatashye none mufite icyizere cyo gutaha rero reba nawe nyine uko bimeze ntacyo abantu ni benshi ntabwo tuzi niba turi butahe rwose icyakora hari n'abandi basanga iyi minsi mikuru ya noheli na bonane iba ari nk'indi minsi isanzwe aba ku bwabo nta n'impamvu yo kugira icyo bakora basesagura kuri iyi minsi nta kintu biba bimbwiye buriya ntacyo urebye iminsi mikuru n'ubundi ni amasaha makumyabiri n'ane nk'uko n'undi munsi uzagira makumyabiri n'ane bikarangira oya rwose nta bintu byo gutega ubuse none nk'abo bantu ntabwo namenya ngo barimo kujya he igare urabona gare ruzuye nta no- no gutambuka ntibiri gushoboka abayizihiza bidasanzwe bo igihe batabasha kubona uko bagera iwabo ku ivuko bagakomeza kumvikanisha ko biza kubabangamira bikomeye nimudutabarise basi baduhe imodoka dore imodoka zabuze twahize mu mihanda ari izijya mu makaritsiye ari izijya mu ntara ahantu hose zabuze ubu wowe wari ugiye he yewe nari ndi kujya i rubavu ariko umurongo urabona nibura bari kutubwira ngo baraduhe imodoka ya saa moya ubutegetsi bwo bukomeza kwifuriza abanyarwanda muri rusange kuzagira iminsi mikuru myiza ariko bunabibutsa ko itagomba kubabera umwanya wo gusesagura aha wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru dusubire mu Burundi mu gihe abandi barundi barimo kwitegura guhimbaza Noheli abatwa bo mu cankuzo mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko nta kintu na kimwe bazi ku bijyanye na Noheli umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana yavuganye nabo
aho twabasanze ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo bariko bikurira umwuga wabo bamenyereyeho gucura ivya noheri bavuga batakintu na kimwe babiziko kuri noweli ku bakene nka twebwe abatwusanga ari hatari tuguma twigonya ingene atatwo turonka turya none mu bisanzwe noweli isigura iki mu bisanzwe kuri noweli sigura ku bantu nyene baba bitezeza imbere bakaba banyaye mu ngo zabo Mm.
noweli ntuzifise ikura oya uwo munsi mukuru nawuti se ntawe nomya kubera ngomba nko kwirarira ubusa nk'ubu uya usanga ari hatari none wohora uja mu misi oya nk'ubu twibwe imbere hatari amashuri tugunda kwiga Ibi ntabyo nosobanura neza nawe nka twege mu bisanzwe twe ntituyitegurira kuko ubukene buba ari bwo buturembeze Bwa- nk'ubu hari igihe usanga ukora ugasanga ntibiguzwe hama wumva wose uyitegurira gute ndabona nk'uyu mushinga ntaye ariko aracura none wowe ko mbona uriko uravuguta umuvuba uriko urahonda ejo ntuzoshobora ukaronka agafaranga ka noheri je ndiko ndakubita ivyuma kugira njo nje ndondere ico ico ico rirenza kugira ndabe ko nobeshaho umuryango ariko nubwo ndabisora mu isoko bampa udufaranga tutanyaye nyene je noheri ntaco ndayisobanurako kuko je ibintu ivy'imana kesi na, na, nahora nda- ndi muri vyo mugani sisobanukirwa ivyo ari vyo ivya noheri Eh.
twari kubisobanura yaba dukunda gusenga cyane none nk'ubu tudakunda gusenga ntabyo twasobanura mwe nimwemera imana tw'imana turayemera tuba tuba turi ko turakanagurwa turonderera irasiyo kugira barare bariye kurondera icy'abana bajya niho sawa kubera iyo utakirondeyeho uca usanga naho baba bagiye gusenga uburyo uca usanga bavuyeyo ba- basuka bakurira mu maso umanza gukurikirana cyane cyane kurondera idorasiyo z'abana nicyo gituma ibya noweli mutabizi cane noheli noheli burya noheli imenya abantu bifise no nka twebwe bumva twoyimenya gute tutafise co tujya ku munsi mukuru kabandi usanga ku minsi mukuru nk'ejo nyene udosanga baguze inyama bakagenda kuvyina iminsi mikuru abandi inzoga bazihishije muga twe ata buryo dufise bwo kuzoronka ivyo ayo mahera yo kugura izo nzoga n'izo nyama nk'uko abandi bameze niyo mugize ubukwe ntimu- ntimugenda mu isengero kubuheza gitse nawe mucankuzo fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'ayo makuru yerekeye imyiteguro y'umunsi mukuru wa noheli turacyari mu burundi si ikibazo rero cy'ubukene bafite gusa nk'uko bamaze kubivuga benshi babivuze muri iki kiganiro bafite n'inyota yo kunywana umurwi mushya w'igihugu cy'uburundi ushinzwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ugizwe n'abakomiseri cumi na batatu bashinzwe gukora iperereza ku bwicanyi bwabaye kuva abadage bageze mu gihugu mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani umurwi wari wabanje wo wari wahawe inshingano yo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye hagati mu mwaka w'ibihumbi kimwe na mirongo itandatu na kabiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umuyobozi mushya w'uwo murwi ambasaderi pierre claver ndayicariye atangira atubwira ibyo yasabwe gukora mu gihe cy'imyaka ine iri imbere amabanga ushinzwe n'igihugu yamara amabanga minsi yose ahambaye nicyo gituma imbere y'uko uyatangura bama badusaba kurahira indahiro nayo yerekana ko ibyo ugira utangure kurangura washinzwe n'igihugu n'abarundi ari amabanga koko ahambaye amabanga nayo ashingwa abapfasoni abashingantahe abagabo ni ukuvuga ko wizewe n'igihugu ni ugukora ukurikiza amategeko ni ugukora cyane cyane nka twebwe tuvuga tuti turondere ukuri ukuri gukiza ukuri gufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi abarundi b'ubwoko bwose abarundi bo mu ntara zose kuko abakomeretse ku ngorane zashikiye uburundi bwacu ni benshi amabanga mujejwe rero n'amabanga akomeye cyane rwose kuko aratandukira ikindi kiringo cyo kuva ku muzo w'abadage murasha kutubwira icyatumye amabanga mujejwe eka umurwi murongo ujejwe atangurira ku muzo w'abadage igihe bagenzi bacu twasubirira bashikiriza icegeranyo mfatakibanza hari mu ngoro yo mu kigobe aho abashinga amateka n'abakenguza amateka bari bicaye kubumviriza hanyuma barasoma icegeranyo bashikirijwe n'uwo mugwi wahahora bongera barumviriza iraporo bashikirije mu kigobe ahasasa inama nshingamateka hanyuma haraba ibibazo bitari bike ibyo bibazo byasohotse muri iyo nama ihambaye byerekanye ibintu bibiri ubwa mbere byerekanye ko ibidushikira mu burundi byose cyane cyane muri ibi bibi bituma abarundi bacanamwo mu byerekeye ubwoko mu byerekeye politike mu byerekeye intara basanze ko hari icyo bipfana n'imbuto mbi abigeze kurongora uburundi b'abanyamahanga babibye mu gihugu cyacu niho bashafata intumbero bati oya ni ukurondera mu mizi duhere ku gihe abazungu bari bakiri ngaha mu burundi aribo barongoye igihugu hanyuma turabe icyo bipfana n'ibi abarundi bakora baguma bakora ari ibyabaye mu mirongo itandatu mu mirongo indwi mu mirongo umunani eka mbere no mu mirongo icyenda na gatatu n'ibyakurikiye icyo ni ikigwa cya mbere ikigwa cya kabiri abashinga amateka n'abakenguza amateka eka mbere n'inzego z'igihugu zavuze ziti uyu mugwi ni ukuwongerereza twavuye kuri cumi n'umwe ubu turi cumi na batatu ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko babonye ko ibikorwa biremereye nicyo gituma baduhaye abandi baba cumi na batatu ariko ntituzokora twenyine tuzokorana n'abarundi b'ubwoko bwose b'intara zose kuko ukuri turondera kuzovugwa n'abarundi bakubonye hanyuma abarundi twifuza ko twokora kugira tunwane n'abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose kuko ni twebwe twakomeretse twese hamwe turi kumwe amabanga rero mujejwe muri iki gihe aza kwihweza ubwicanyi n'amabi yose yakozwe gushika mu bihumbi bibiri n'umunani ariko hariho abantu benshi bavuga ko mwari mukwiye no gushika ku yindi myaka yakurikiye gushika no muri iyi myaka turimo aho muhavuga ko icyo iyo wumvise abarundi bamwe bakivuga ni ukubumva bamwe basohora icyiyumviro nk'icyo bashyizemwo agacanwa akariro ka politike ariko jewe numvirije umushikiranganji w'ubutungane ingene bisiguye neza mu kigobe yavuze ati niduhagarare ngaho dukore kuko niho tubona ko uburundi bwari buvuye mu magume inzego z'ubutungane zari zitanguye gukora by'ukuri inzego rero z'ubutungane ziriho icya kabiri abavuga gutyo ni ukubumva kuko abakora ibibi bava mu karere cyane baba mu burundi ega abanyakibi bamaho mbega ko turiko turaganira ku jwi rya amerika ntiwumva amakuru asohoka ku minsi yose ko abanyakibi bama bariho aha rero novuga ko ari intumbero y'igihugu ni intumbero ya leta hariho intango aho utangura gukorera hariho iherezo leta y'uburundi yashimye guhagarara mu bihumbi bibiri n'umunani kuko ibona ko kuva icyo gihe inzego z'ubutungane zikora tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika reka duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko baraduhamagara reka turi kumwe na john muriwe neza mwaramutse mwaramutse muhiga john ndi muri ayowa ayowa twibutse akazina k'ikirundi ndayizeye ndayizeye john duga ku ijambo turi kumwe na ambasaderi pierre claver ndayicariye akaba ari umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kurekuranira reka gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi duga ku ijambo ndamuramukije nyakubahwa claver ndanamwipfuriza umwaka mushasha na noheli nziza efise ikibazo ni ntererano yego ndahera ku kibazo yego Ah, ndumva yuko umugwi ugizwe n'abantu bakeyi cyane ku ntara cumi n'umunani dufise mu burundi Ah, nyuma n'imyaka babahaye bazo- bazo- barangirizamwo ibikorwa ko ari bakeyi kandi akaba ari intara nyinshi n'amakomine menshi bafise ububasha bungana gute kugira ngo bazo ah, ba- bazobe barangirije mu makomine mu mitumba n'amazone agize buri ikomine ko umenga ikiringo babahaye tugereranije n'ubunini bw'i- bw'igihugu ari buniniya cyane hanyuma ikindi kigira kabiri ni ikibazo kandi ku ba- ku banyagihugu mbega abo abazovuga ukuri kw'ibyabaye mu kahise bategekanya gute kuzobakingira ah, kugira ngo ntazogire ingaruka mbi ingaruka mbi izobashikira ku kuri bazoba bavugishije hanyuma ikindi kigira gatatu mbega abo o- b'umuzo w'ababirigi baje kutu- kudushiramwo injyane zi- zi- zituma du- du- dutandukana n'akarangamutima kacu twavukanye k'abakera mbega nitwasanga koko nk'uko tubizi ba sokuru babitubwiye ko aribo ah, nkwezi y'ibara mu burundi nibasanga ari bo ikizokurikirana kuri bo co kuba bo ba- be- hariho igitegekanya yuko bazobashengeza imbere y'ubutungane ku ntererano nayo nashaka numve ukuntu bategekanya ingene bazoshumbusha kura- kuraba bazoba bakozwe ko n'ayo mabi kandi atari bo bayakweze n'inzirakarengane M- hazokurikira hiki muri ivyo vyari ivyo murakoze ndabipfurije na noheli nziza n'umwaka mushasha ku ijwi rya amerika murakoze natwe turabifurije nayo nziza n'umwaka mushasha murakoze john john ari mu ntara ya iowa aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, reka duhe ijambo eh, mushika nawe ndayicari Eh, na john ndamushimiye kandi nawe nyene ashikirije ibibazo n'ivyiyumviro n'intererano nziza bitomoye ikibazo ca mbere mbere nico conyene yashikirije yavuze ati umugwi ni muto ugizwe n'abantu cumi na batatu nimba ariko aranyumviriza kandi mbwira n'abarundi bose bari mu gihugu canje mu makungu uyu mugwi ugizwe n'abantu cumi na batatu ku cicaro gikuru ca bujumbura uzorondera n'abakozi bawufasha twita mu gifaransa cadre d'appui mu gisagara ca bujumbura no kuvuga ku mugwa mukuru ariko john nimba ariko aranyumviriza ndashaka kumumenyesha ko mu ntara intara imwe yose mu makomine tuzoshirayo abakozi baduserukira badufasha kuko uri mu ntara uba wegereye abenegihugu baba muri iyo ntara uri mu ikomine uba wegereye abenegihugu baba muri iyo komine ibyo tuzokorana nabo baduserukira mu ntara no mu makomine tuzobikorana kuko nasubiyemo ndashimika k'ukuri kw'ibyabaye kuzova mu benegihugu abo benegihugu nabo bari mu mitumba bari mu makaritsiye mu bisagara abakiriho canke abacitse ku icumu canke abana b'imfuvyi eka n'ababonye aho hahambwe abantu benshi byose tuzobimenya tubibwiwe n'abenegihugu mu ncamake rero ku kibazo ciwe novuga nti mu ntara tuzogira abakozi mu makomine tugira abakozi baduserukira tuduge gukorana nabo twakoranye nabo baduserukira mu makomine no mu ntara ariko yumve ko umurimo nk'uyu ubutumwa nk'ubu tutobukora tudakoranye n'inzego z'igihugu abarongoye intara abarongoye amakomine abihebeye imana bamaze gukora igikorwa kitari gito mu madiyoseze amwe amwe ntarinze kudodagura ngaha ukuri turondera kuzova mu gihugu aba abihereye abandi tuzobamenya tubabwiwe n'abenegihugu abitanze bagakiza abandi tuzobamenya tuvuganye tubibwiwe n'abenegihugu n'abakoze ibibi bikaboneka tuzobamenya tubibwiwe n'abenegihugu iyo ni inyishu ya mbere hanyuma avuga ati abazungu abazungu baba abadage baba ababirigi ibyo baba barakoze mbega mubatoye ko aricyo bakoze kibi bizogenda gute hazoba inkurikizi yihe inyishu niyi tumaze gukora ibyo bikorwa tukatohoza tugaronka inyinshi itomoye tuzobishikiriza leta y'u Burundi inama nshingamateka inama nkenguzamateka mu byerekeye imigenderanire hagati y'uburundi n'ayandi makungu leta irafise ingeri izobikorera ko mugabo leta yadutumye kurondera isano riri hagati y'ibibi bishikira uburundi y'injyane zaciye mu burundi n'umuzo w'abanyamahanga ikindi cya gatatu ni cyerekeye letemwe ibyabona nyine bazokingirwa mbega muzobakingira gute ngira nkubwire ko iki ari ikibazo gihambaye kandi twatanguye kwiga buke buke twinjiye vuba turamaze kuyitarira ntituraronka inyinshi itomoye ariko ngira nkubwire ko nihagera ko turonka inyinshi itomoye iyo nyinshi yo gukingira ibyabona byemeye gushikiriza ibyo bizi ibyo babonye tuzobisohora ibyo byiyumviro babyita metodoloji sitarateji ariko ntizovugira hejuru kugira ngo tukingire uwashikirije ibyiyumviro waduhaye amakuru mugabo ntitumenyeshe ku mugaragaro ingene twamukingiye ariko igihambaye ni uko akingirwa kandi birashoboka kandi birashoboka turabona ko tuzoronka inyishu y'ingene dukinga icya nyuma ni ingene hoba agashumbusho agashumbusho ku bakomeretse ku bababaye kubibwe ibintu byabo muri cya cegeranyo navuga cya nyuma tuzoshikiriza inzego z'igihugu tuzoshikiriza ibyiyumviro bitandukanye byavuye mu bene gihugu
uwo mwumvaga ni ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye umuyobozi mushya w'umurwi mushya w'igihugu cy'u Burundi ushinzwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku bikorwa ku byo bashinzwe muri uwo murwi mushya ibiganiro byacu rero nshuti naha bihumurije tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri dan crawford yafatanije na fatuma karara arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro ho mwari muri kumwe nanjye eugenia mukankusi reka mbonereho akanya ko kubifuriza mwese noheri nziza mwebwe n'abanyu mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika